bandanya kumviriza ijwi rya amerika noheli nziza nshuti bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya cumi n'umunani muri kumwe na jodiane nahazwi ngiye kuremesha ikiganiro iwanyu mu ntara cuno wa kabiri kiza gushimikira ahanini ku munsi mukuru wa noheli uri kurahimbazwa ijya n'ino iwanyu mu ntara kuri mwebwe mutwumva rero muri mu rwanda muyumva kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi naho turi ku mirongo migufi ya short waves kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugoroba ni metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na kabiri turi kandi no kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com na facebook voa radiyo yacu twongere tubifuriza ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndayifurize noheli nziza ndanabaha ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi duhera mu gihugu c'u rwanda aho umugenzi wacu pierre claver niyo nkuru yavuganye na bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye muri ico gihugu bamubwira uko biyumva barashima imana ko yabazigamye yamara bakababazwa n'uko noheli baririye mu buhungiro zigiye kubabana nyinshi iminsi mikuru irangiza umwaka impunzi z'abarundi zahungiye mu rwanda ziyibona ugutandukanye zimwe zirashima imana nk'uyu kw'igihe ca noheli no kurangiza umwaka kigeze bakiri bazima naho bakiri mu buhungiro numva ndyohewe cyane kubera yuko iyo umwaka uheze uri muzima inshuti n'abagenzi bakomeye abavukanyi bawe atangorane nyinshi wahuye nazo uravuga ati imana ishimwe uyu mwaka wundi ugiye gutangura uzonsige nk'ukundi wasize ikindi nka twebwe tuba twarahunze uko tuba tubona uwo mwaka utubera munini kubera ubuzima tuba tubayemo tukifuza yuko uwundi mwaka ngira ngo byoshika hama imana ikabandanya ihezagira uko yari yabikoze abandi nabo nk'uyu ku munsi w'ivuka ry'umucunguzi w'abakirisu babona ko bari mu buzima nk'ubwo umucunguzi yesu kirisito yaciyemwo igihe yahungishwa n'ababyeyi biwe bikira mariya hamwe na yozefu inyenyeri yayoboye abamajusi imurikire n'impunzi zose ndaremesheje impunzi nti rema ntimwihebure kuko amagoga turimwo na yezu kirisitu yarayabayemwo inyuma yo kuvukira mu bworo ntangere yarongera arahungira mu misi ku ngoma ya herodi ikinezere kinatanga n'inguvu yarahungutse kandi ingoma yiwe ntiyigeze ihera ni iy'ibihe byose mu gihe ya herodi yasenyutse ikagenda amazira yongo nosozera ntera kamo mwebwe abanyumva ko mwasabikanya bike mwashoboye kuronka kuva na kera na rindi abarundi barararira umudererenganya akajumbo baragasemuriranira akagori bakagahererekanya n'ubu rero nimugire gutyo akanyamuneza k'umukiza tuvukiye ntitukigungane tugasabikanye igisabisho canje nuko yezu kristo wenyene yotuja imbere aduteturure turazi ko atakimunanira uwo mwaka tuzowuhimbaze turi kumwe n'abacu mu byacu yamara abandi nabo nk'uyu musore akiri muto bibuka uwo mwaka kuba abaye muremure kubera kuba kure y'igihugu n'imiryango yabo ati kubona uwundi mwaka urangiye ndi ngaha sindabyakiriye neza na gato ni ibintu nakiriye nabi kuko burya umwaka iyo ugiye gutangura uwitegamo ibintu byinshi cyane umwaka ari w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani urangiye gutyo wowe nayo niteze kuzava dutaha kuko twari twiteze yuko hazoba impinduka mu gihugu cy'iwacu hakaza amahoro n'umutekano gutyo amahoro n'umutekano amaze kuboneka tukabona gutaha ariko nako siko byagenze ubu mwaka urarangiye turi mu buhungiro nyene bwa buzima ni bwa bundi nyene ibibazo tubonera mu buhungiro ni vyinshi gukumbura imiryango kuba kure igihugu c'amavukiro abenshi barifuza kuja gukora ubuzi mu gihugu c'iwabo nta kundi turize ariko kuno mwaka twinga tuzohava dutahuka uyu nawe ati igihe nahunga nari nzi ko nzomara umwanya urumbe rumara none ramandiriye mu buhungiro ubunani bwinshi icyizere ni gito cyo gutahuka kuko n'ibiganiro bihuza abarundi ataco birashikako imyaka iratuhanye myinshi twaje duhunze twibaza yuko ari ibintu by'akanya gato tuza twibaza ko bibaye igihe kinini ari umwaka tuguma tugiye indi ubu tugeze ku ya kane turi mu buhungiro ibiganiro nyine byarusha bisa n'ibyapfuye espoir yo gutaha isigaye ari nkeya cyane kumbure ngira ni uguhindura ingendo uyu mwaka tugiyemo wa 2019 tubere umwaka wo kwiyunga turasavye imana yo y'abarundi nde ko umwaka ukurikira bonane 2019 tuja muri 2020 tutoyirira mu muhungiro uwo twavuganye ari mu ikambi y'impunzi imahama wewe ashima ingene imana yabazigamye hanyuma ikabahindurira n'ibifungurwa bahabwa ndashima cyane cyane imana daca tusa mu ijuru kuba ndangije uwundi mwaka ugira gatatu ndi mu buhungiro ikazigama impunzi ikazigama umuryango wanje n'umwaka nta bibazo bihambaye twagize nk'abarundi mu nkambi nubwo ndiko ndabavugira twaragize imigisha eh, badukora ku ntete baduha amafaranga nicyo ni ikintu kabisa umuntu yashimye muri uno mwaka ama ikindi eh, ni uko umwaka tugiye gutangura tuwiragije imana imana izigame impunzi izigame abavukanyi izigame imiryango yacu izigame igihugu tuyica duhaye indaro kandi imana i- uwo mwaka nyene itora inyishu ikibazo c'igihugu cacu c'uburundi turakinyotewe turifuza ko eh, imana yoca inzira tugataha amahoro uyu mukenyezi nawe ahumuye afise ico yifuriza abarundi bose baba abari mu gihugu n'abahunze icyo ni ukwifuriza abarundi sinotandukanye ngo nabahunze n'abatahunze reka dufate abarundi bose yuko igihugu cacu kironka amahoro gisubira mu bumwe abahunze bagasu- bagasubira bagataha mu zabo tugasubira tukaronka intahe mu makungu tugatera imbere umuntu wese akabona gushira akizana mu butungane abashoboye kuvugana n'ijwi rya amerika mu ikambi y'impunzi ya mahama bararamutsa imiryango yabo basize mu burundi bakayifuriza noheli nziza hamwe n'umwaka mwiza nshaka gutasha mwene wacu yitwa miburo rihokadiya nkashaka gutasha uyundi yitwa habayimana pasikaziya bari muri komini marangara abandi nabo bari muri komini kirundo ni mwene wacu bitwa ndereyimana mukuru wanje n'umugabo wiwe nyene bitwa gerevazi bose nkifuza kubatasha N- ni wingabire pelagiya nahije mwene wacu yitwa niyo kwizigurwa rusika bebe ari hehe mu burundi
ninde mutahije uwineza pasiyase tasha nawe abo kwa honorine hamwe n'abo kwa muhimpundu murakoze bari bari hariya mu burundi tasha nawe nitwa muhorakeye virginia nkaba ntasha papa yitwa seruzuba bamutazira seruzuba ari ruvuga uwundi mama kimpa esperansiya mukuru wanjye w'imana musa- musaza wanjye nikuze ninde mutahije muhorakeye virginia urakoze natahije mushikanje ari mu bujumbura hatasha ba masenge ubu batahije n'imaniza nyene ko ari mu nkambi ya mahama mu rwanda reka natwe twifurize abariko baratwumviriza noheli nziza pyekra bene nkuru kigali ku bw'ijwi rya amerika eka natwe twifurize noheli nziza pierre claver niyo nkuru adushikirije iyo nkuru tukemera ko mu mpera z'ikiganiro tuza kongera kubaha akaryo ku kwifurizanya noheli nziza ariko imbere yaho duha akanya mugenzi wacu diane ndonsi bujumbura mu kiganiro c'abanyedini mumenyereye ko mukurikirana misi yose ya kabiri uno munsi tubandanya igice ca kabiri c'ico mwakurikiranye mu ndwi iheze ku bijanye n'umunsi mukuru wa pere noel uhimbazwa ku minsi mikuru ya noheli amakenga ku bavyeyi no muri ekleziya katolika ko uyo munsi uzohava utwara akanovera ka noheli ni yose diane ndonse atangure atubwira abatumire bari kumwe hama baduge ku ijambo edouard ndikumasabo murongoye ishyirahamwe ry'ababyeyi barereye mu mashuri yo mu burundi mukaba muri n'umunyamabanga mu biro eh, nshingwabikorwa muri afurika turabaramukije muramutse neza patiri aristide njyabuheze umunyamabanga mu biro bikuru by'abepiskopi katolika biraba indero mu burundi na mwebwe turabaramukije ndabaramukije na jewe ndaramukije n'abatumire n'abatwumviriza bose Ego turi kumwe kandi n'umupfasoni Christine eh, Nuni umuyobozi w'ishure shingiro ry'amashure y'intango hamwe n'amashure y'abimenyereza ku ishure Le Cherubin ryo mu gisagara ca Bujumbura namwe bwe turabaramukije ndabaramukije na jewe turaramukije namwe bwe mwese mutwumviriza ku ijwi rya Amerika Patiri Arstide umunsi mukuru Père Noël abawushizeho bara- bafise intumbero kugira ngo ibidandazwa bisohoke cane none ngaha mu Burundi hari ico wisheho ubandanije mubiravye hari ico wonona ndafise ubwoba bw'uko ibintu biza tuvanye mu mahanga kenshi bishitse ngaha iwacu turabikora tukigana mugabo tutabona neza iyo bizotera bitujana kuko ibihugu bahimbazamwo pere noel cyane uyu munsi uwo muntu bita pere noel yarasubiriye cyane kirisito ni ukuvuga ko ababihimbaza baramaze kwibagira by'ukuri n'insiguro y'umunsi mukuru wa noheli ndafite ubwoba rero yuko buke buke uwo pere noheli n'umwana atahana avuga ati pere noheli yampaye kado tuzohava dusanga yadusubije inyuma mu bijyanye n'ukwemera yadusubije inyuma no ku nsiguro duha by'ukuri umunsi mukuru wa noheli icyo ni cya mbere higira kabiri aho hambere turi ko turahimbaza umunsi mukuru wa noheli ababyeyi baraha udukado cyangwa utuntu baza gushikanira icyo twita akana yesu hanyuma ibyo bintu byose babyegeranije nibyo byaheza bikagenda gufasha abana b'abakene twakuze batwigisha yuko muri icyo gihe umwana ahubwo ari watanga kado yahawe n'ababyeyi maze iyo kado yahaye akana yezu ikagaruka kugirira akamaro abandi bana ubu rero murumva umwana aciye akurira mu bundi bw'uburyo bw'uko ari waronka murumva rero buke buke iburaya byaramaze gushika niko bimeze niko bisanzwe nino ngo no muryango kuri noel hariho bita sapin de noel byubakwa mu nzu ababyeyi bagashyiramo amakado ubwo bushimwe umwana agaca azinduka mu gatondo nyine abona ko pera noel yaciye mu nzu isiguro y'umunsi mukuru wa noheli ntiyategerezwa kuba iyo ubundi munsi mukuru wa noheli ni ijambo wa data yigize umuntu akaza kubana natwe mu bworo bwacu akana yezu niko gashikanirwa mwe muvuga muti ibintu bihinduka ahubwo abo bana bigishwe ko bazanira niko vyahora kera none uwo munsi ufise anniversaire abarinde ni yezu kristo niwe yategerezwa gushikanirwa amakado hanyuma ayo makado agaheza icyo baba bayakoresha ni cya kindi yaje kwifatanya n'abantu bato bato n'aboro bigaheza bikagenda gufasha abana batishoboye aboro ibyo bintu bya papa nawe byinjiye cyane tuzosanga tugeze cyo kimwe n'ibindi bihugu by'iburaya byo muri amerika uwo munsi mukuru bawibagiye ugasanga bawusubirije bya papa noheli murambabarira siko jewe ndabyumva ku munsi mukuru wa noheli mu migenzo ya kera n'imiryango itishoboye yaragerageza ni umunsi mukuru w'abana baragerageza bakagurira umwana agahuzu keza bakamujyana mu misa hanyuma bakamuha icanywa nimba ari akayoga kugwagwa cyangwa impeke kinyobwa bafata twebwe rero n'uwo munsi twebwe ku ishuri tuba tugomba kuyiginana n'abaregwa bacu kuri ako kaganuka ababyeyi barungitse ku ishuri turacikisha ko akantu nk'ubu ari agakarato k'amasabuni ari agafuko k'ibiharage ibiro nka mirongo itanu by'ibiharage hari ibiro nka mirongo itanu by'umuceri twama twabitegekanije uwo munsi bagaca babiterura bakabijyana nk'ahantu mu irerero aho tujya gufasha ibindi bibondo yego eduard ndi kumasabo patira avuga pe hano rero ko aza gutera kuzazanirwa mu bijyanye n'umuco mwiza w'abakirisu wo gutanga kurusha guhabwa mwebwe nk'ababyeyi mubifata gute mwumvirije uko aba barongoye ishuri no mu kwemera uko babivuga ijambo rirutangurira ko ni uguhumuriza cyane patiri ni ukumuhumuriza ko atacononekara kuri ibyo bintu ahubwo harimo ibintu abapatiri bari baribagira kwigisha gutanga akarorero kuvuga nicyo imana yabatumye kuza kwigisha abantu ntibabijemo bigisha ahubwo ngena abantu botanga umunsi mukuru wa noheli akana noheli barondera amajambo materima ya poropuriye yacu y'uburundi tube hamwe kuko n'urukundo ni ukwemerana ni ugushyira hamwe haba harimo umuhutu n'umututsi n'umuganwa ujya mwana ari mu ishuri ntibatora ngo urya ari mu muryango n'ubu ushake n'iki n'iki biradufasha ahubwo ko twegerana tugakundana tukajya hamwe tugasangira rero byigisha ahubwo byigishe rwose peri noheli ni imana ni karya kana yezu abana babuza kwibukira ko kuko ntababonye heza muri twese mugabo yarabayeho ko yabayeho rero byigishe nyabona mu mashuri byigishe mu bantu babimenye babikunde bajye hamwe biyoruganize kugira ngo bashobore gutanga ikintu kiboneka kandi namwe muri nyine kuko n'abafatiri namwe murafise uburyo duhora dutanga uburyo n'abakirisi benshi baratanga uburyo kajya akantu batanze manyura ko gatoye mugashyire muri ako ka pere noheli kugira ngo pere noheli nyine iryohe turyoherwe twese tubone ko turi ko turajya ay'imana iby'imana yaturemeye yega nicyo yabatumye kwigisha kandi natwe tuzokwigisha natwe turigisha n'ubu mugabo rero hariho abari imbere yacu ni mwebwe ego muti pere noel mwebwe muvuga muti ahubwo nareke kuguma mu mashuri y'abikoro twabo gusa aje mu mashuri ya leta yego cyane hose hose naje mu mashuri yose naje mu banyagihugu kugira ngo bahure n'abana abana babo baryoherwe no ku banezerwe mutumba no ku mutumba mutumba bigishe amahoro bigishe kubana neza bigishe gusangira bigishe utwo dukeyi baba bafise ibyo bintu ni ibintu bizoheza bikadufasha mu kumvikanisha abantu no mu gukundisha abantu nuko abantu tuba hamwe Yego, ndashobora Padiri.
kugira icyo ndabivuze ko ikindyoheye ni uko uyu yaserukiye ababyeyi hariho imico myiza duhurira akavuze ko twokwigisha kandi ari umuco mwiza wa noheri ni umuco wo gusabikanya icyo rero si ukucigisha gusa ni ukugishyira mu ngiro mugabo ko mu gusabikanya dutanga akarero kuri pere noel atabayeho kuko ntiyabayeho ni ikintu bavuga imaginere ni ikintu uwo kubwira uti mu byo narondeye n'ibyo nasomye uwo muntu witwa pere noel ntiyabayeho mu buzima bw'isi nicyo gituma ntidushobora gufatira ku muntu atabayeho ngo abe ari we dukwiragiza twigisha hariho wabayeho ngo aye hariho wabayeho aho rero murumva yuko duheje kudahuza na gatoya mwe mutinya yuko pere noel hava asumba asubira uwo Yezu uwabayeho Kristo.
erega mu bihugu vy'iburaya niko vyabaye Eh, hariho ikintu mugomba kuzana kitari ciza na gatoya ntidushobora kwigisha pere noel na gatoya twebwe abasaseredota abakristu ikintu kitabayeho ariko pati bavuze bati pere noel aje ukwiwe yezu kirisitu nawe urumva baramuzi hama pere noel niwe atazwi atahubwo ari nawe amenyekana kugira mumenye ko yezu kirisitu atazwi muze mugende mubaze abo bana n'utwana dutoye mutihimirije noheli mubone iki nta n'umwe azokubwira yezu kirisitu nta n'umwe azokubwira kana yezu aho amaze kumenya pere noheli niwe bazokubwira none mwumva uwo muntu yitwa yezu kirisitu azwi Erega- ubwo rero nibwo bwoba afise kandi umuntu wese azi ishingiro ry'ukwemera yateza kugira ayo makenga co kimwe naje ego mwebwe nk'abavugira abavyeyi twumvisemo ikintu kijanye n'urudandazwa cane mwebwe nta kintu mumva yuko hashobora kuba harimo n'ico gusesaguza abavyeyi nimba Mm.
harimo uko gushira amafaranga hamwe bagasangira ku nyweri bagasiba bagasangira nta kugwiza iminsi mikuru ubwo cane naryisanzwe ari myinshi hano mu gihugu Oya.
Uta- ico biba bije kungura jewe nimbere ko atakugwiza iminsi mikuru kurimwo cyane cyane ko abantu babigira kuko babishatse kandi bakabigira kubera ukuryoherwa kunezereza umwana mugana ushobora kunezereza umwana mu kintu udafise nicyo gituma nakubwiye nti birafise amashuri birimwo n'ayandi mashuri menshi bitarimwo kandi menshi ngaho i bujumbura ego Ego.
reka tubaze umupfasoni christine eh, tugaruke kuri icyo kibazo bati birashobora gutuma ubukirisi bugabanuka harimo n'ibyo bijyanye n'urudandazwa yati ibyo babyiza ahubwo pere noel akwiwe hose patiri ati ahubwo pere noel n'ahari agabanuke mwebwe mwumva mwofata ikibanza ikihe muri ibyo bibiri twebwe twofata ko pere noel eh, muri ayo mashuri y'abantu y'abana bakitangura ko twomugumizaho ni akaryo ko kwicarana na ba bana ni akaryo ko gusangira ukamenya mu mezi atatu icyo bamaze kunguka muri ko murasangira akantu kandi wamutegekanirije agakado kandi navuze ko ari ako gukebura umwana ko iminsi yose yo kwama yitunganije mu gukora neza ku ishuri mu kugamburukira abavyeyi mu kudasinda n'abandi eka yezu ntitumwigiza kure turazi ko umukiza ari hafi yimirije patiri avuga ati mbega abo bana mubegereje uwo yezu kirisu bavuga ati niwe yabayeho kuruta uwo pere noel mugasangira kuri uyo mubabwira uyo bati ntibyofasha kuruta yego byabafasha kuva igihe kininiya aha mu burundi amakarandiriye ingena yategekanya ibiruhuko bya noel iminsi yose noel yaza abana bari mu buruhuko urumva ni akanya ko kwigina uwo munsi mukuru w'ivuka rya yezu mukiri ku ishuri ababyeyi nabo bazoronka akanya ko kugira umunsi mukuru mu- n'abana babo muhira mu nzu yego pati muranyuzwe eka sinanyuzwe nonyugwa gute erega ingene ingene babihuza ni uko bonyene bagaruka nkubaheje kuvuga madame christine ati nakanya ko guhimbaza umunsi mukuru wa noheli ku ishure none mu guhimbaza umunsi mukuru wa noheli ku ishure navuze nti uwo pere noel mu bitabo vyeranda mu babuye umuzo wa yezu kristu abamuvuze mu vyo dusoma mu vyo twemera nta kibanza afiseyo nicyo gituma mvuga nti uwo pera noweli bwa mbere ntiyabayeho nta jambo yasize bafatira ko bashobora kubwira abana uriko wiyubakira ikintu imaginaire mu kifaransa bavuga ngo se construire sur un mythe construire sur un mythe navyo si vyiza cane naho uri kuha indero abana bizohugura rero ingene uzomusigurira ko akana yezu gafise ikibanza mu gihe koko ataco kamuhaye ariko le père noel yamuhaye ikintu gifatika kandi coco baba bamaze no kugishushanya akagikorako erega barakorako nyene bakabona ko ari ikintu c'ikigabo gihambaye ikintu c'ivyanwa ikintu nyene giteye ubwoba muga cubahitse bakigumya mu mutima kandi barabikurana yego muga mu rudandazwa birafise ico ngira e mu rudandazwa rero mu rudandazwa rero nababwiye ko ubu eh, la marque Père Noël ariko rudandazwa rwa mbere rutunze ku isi rero ni kuvuga yuko nongahaye natwe kugira ngo urudandazwa rushoboye gutera imbere cyane ngira Père Noël nawe nyene yogumaho ugasangwa urudandazwa ruca rudutuma dusubira inyuma mu kwemera ubwo rudandazwa sindabizi kuko bari kwiza mvuga nti barakwiye kwigisha patiri ndimo na jewe umukristo mwiza arigisha yego eh arigisha ijambo ry'Imana arigisha ingena twotera imbere mu majambo make muti abasaseredoti bakora akazi kako kwigisha Yezu Kristo namwe twese tufashe namwe bya Père Noël mubikomezemo duhongere dukomeze tuvuga tuti urya si Imana mugabo n'umuntu twakoresheje kugira ngo azane ibintu imana yaduhaye jewe nahavuze ibintu byo kwigisha nari nakivuze mugari kandi ndagisubiremwo si nubwo bafise novuga ko ari amakenga kandi ayo makenga yose ntashe ahavuye kuko iyo tuvuze kwigisha twebwe mu byo twemera ntidupfa kwigisha turafise ibyo dufatira ko mu kwigisha turafise inkuru nziza turafise abantu babayeho aberanda mbere mwashaka mu byo nasomye nubabwira ko uwo mwita Père Noël mu bihugu bimwe bimwe yamutse ava ku mweranda bahimbaza yitwa Saint Nicolas hama rero uwo Saint Nicolas murumva ntibakimuvuga basigaye bavuga Père Noël mu gihe yabavuga Saint Nicolas vyari bibereye kuko Saint Nicolas yarabayeho aratanga n'akarero keza mm -hmm. naho muri Amerika nyene uko Amerika murazi ko ari kontina gisiza mm -hmm. caje inyuma y'ibindi catowe inyuma y'ibindi mm -hmm. n'abanyaburaya bagiye yo bajanye yo ubita nikora mu nyuma barabihindagura murumva yuko aha hose tugomba tugaruka kuri cya kindi cy'uko tugomba kwigisha twigishe ku bintu bifadika dufatiye ku majambo dufatiye ku bantu babayeho dufatiye ku bantu babaye abahizi eho muri icyo gihe niho ibyo wigisha biba bifite icyo bita lo kontinu ku bijyanye na pere noel rero ni ikintu giteye ubwoba se tre dangere kwigisha udafise lo kontinu ele reference z'ivyo uwo muntu lo modele lo modele uwo muntu azanira abana niyihe kuko iyo modele ntiyibaho ego reka tubashimire ku ntererano yanyu patiri Aristide Njabuheze umunyamabanga mu biro bikuru by'abepiskopi katolika bijejwe inyigisho bijejwe indero mu Burundi turabakengurukiye kuri ino ntererano na jewe ndabakengurukiye kuba mwantumiye ego mfasoni Christine Nuni nibutse ko muri umuyobozi w'ishure Cheruba turabakengurukiye na mwebwe ndabakengurukiye na jewe ko mwantumiye dushimire na mwebwe mushinga ntahe Edouard Ndikumasabo umurongo ishirahamwe ry'abavyeyi barereye mu mashure ya hano mu Burundi mukaba musanzwe muri n'umunyamabanga kandi mu biro shingwa bikorwa muri Afrika turabakengurukiye na mwebwe murakoze cyane nje ndabakengurukiye na mwebwe mwese mwariko muratwumviriza kwijwi rya Amerika Diane Ndonse nari ndakiremesheje ndabakengurukiye nuko rero arakoze mugenzi wacu Diane Ndonse kuri ico kiganiro yadutunganirije nabo bari kumwe ubu natwe rero tubahe akanya twe twabemereye ko tuza kongera guha akaryo mwe muri ko muratwumva muri hirya no hino kugira ngo mushobore gutasha abanyu n'umwanya n'igwanyu akaririmbo ni hari joro tukibaza ko aho muri mumerewe neza kuri uno munsi mukuru wa noel muri ko murahimbaza neza haba mu makambi makatiye atandukanye umwanya rero ni gwanyu inshuti bakunzi kugira ngo mushobore kwifuriza noheli nziza abo mufise ku mutima wa mbere dufise akaba ari kwizera prospere kwizera prospere ikaze ku ijwi ry'amerika na noheli nziza yego tuyisangire Mm, uherereye ga prosope
ni bujumbura mu burundi Mhm. ibujumbura ga prosope none washaka kwifuriza noheli nziza nde
nshaka kwifuriza noheli nziza ababyeyi banje ndasize hariya ruguru ingozi Mhm, mama na papa mhm,
hamwe n'abanyeshuri twiganye kuri lise y'ibuye mhm.
nkaba ntahije n'abana ba mushiki wanjye ibuye Mm, so mhm, oti dani mhm.
hamwe na mwebwe mukoranga ku iradiyo ijwi rya amerika urakoze cyane prospere ugire noheli nziza ngaho i bujumbura mu burundi yego tuyisangire murakoze namwe kunyakuka yego ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara y'uno munsi wa kabiri tubaha akanya ko kwifurizanya noheli nziza turafise kandi na fabien vyukusenge ku yundi murongo wa telefone fabien ikaze Yego, murakoze Mm. uherereye hefe fabien
mperereye mu karere ka ngoma mu karere ka ngoma Mhm.
Mhm. noheli ngaho biriko biragenda gute
Aho noheli imeze neza Mhm.
ahangaha usibye ko inaha mu rwanda henshi habaye ikibazo Mhm.
eh, mo- amamodoka yagiye abura ku bantu abantu babuze amamodoka batwara cyane Mhm.
ariko inaho ntabwo byabaye nyine ya- Mm. babura abantu babatwara mu modoka kubera iki ni ibiti ni ibiciro vyadugije cane
imodoka zabaye nkeya kurusha abagenzi Mm. nuko rero aha mugashaka kwifuriza noheli bande uno munsi
Aho noheli Mhm.
ndayifuriza umuryango wanjye wose duza ijo ariko eh, duza ijo gato
ego Mhm,
umuryango wanjye wose mhm,
harimo claude wizeye mhm,
uherereye uganda mhm,
harimo bosco semoro turi kumwe hano mhm,
harimo mama wanjye mhm,
harimo gerardine harimo wingene jidia mhm, harimo feredina mhm,
n'abandi bose n'abanyarwanda bose muri rusange eh, east africa yose nifurije noheli nziza no kugira umwaka mushya muhira wa bibiri na cumi n'icyenda urakoze cane gose nawe ugira umunsi mwiza wa noheli aho mu rwanda murakoze ariko nyine hari ikibazo twari dufite kare ntabwo twumvaga ijwi rya amerika neza mwagerageza kudukemura icyo kibazo bariko baravyiga ba- akabazo aho gaherereye hama rero nikaturega umuti tu- muzovyumva no ku maradiyo yanyu ariko bariko babikurikiranira hagufi
murakoze cyane rwose mujye mutuvugisha hano turabakunda cyane urakoze urakoze cane gose ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nkaba ino ngaha duciye dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi wa kabiri imbere yo guhana agahindukira nshuti bakunzi bacu tubifurize noheli nziza kandi twongera tubatumira mu biganiro dufise mu masaha ari imbere nkanje diane nahazi twari kumwe muri iwanyu mu ntara turaza kongera kubana muri muri isanga aho tubongera akanya kugira ngo muze kubandanya mutasha abanyu mwakoze kutwumviriza bakoze bamenyesha amakuru bacu aho buherereye bagize ico batera kugira ngo iwanyu mu ntara y'uno munsi ishoboke ku izina rya bagenzi banje nga washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubifurize rero noheli nziza haba ku banyamakuru bacu bari ahatandukanye mu burundi mu rwanda muri uganda no muri tanzania mwakoze ntitwibagiye n'abari muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo nadiyeni nahazwe yakoze ejo ni mukankusi hamwe na makbili ya bero yadufashije muhinga bw'ivyuma mubandanye kuroranirwa